radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram mudusanga kuri voa radiyo yacu naho wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro murisanga mumaze kumenyera icy'uyu munsi turakomezanya n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize ku muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye tariki ya cumi na gatanu kugeza ku ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gutaha ibihugu ijana na makumyabiri bigize uyu muryango bizahurira i kampala muri uganda mu nama yabyo ya cumi n'icyenda insanganyamatsiko y'inama ni gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi ibi bihugu bifite ayahe mahirwe yo kugera kuri iyo ntego kugeza ubu ni kuri uruhe rugero byakwitwa ko ntaho bibagamiye ahazaza h'uyu muryango haragana he nanone turi kumwe na profeseri paul kananura impuguke mu byerekeye politike mpuzamahanga n'umutekano turavugana ari mu gihugu cy'ubufaransa uh, profeseri paul kananura mwirangwa amahoro
Eh, mwiriwe mwiriwe mutagomwa turi aho bisanzwe n'akabeho katumye turwara inkorora ariko ntibyatuma tutaza kuvugana nizere ko ijwi riza kumvikana oya turakumva rwose rirumvikana neza cyane yangire yangire akabeho natwe hano katugezeho nyine ni ibihe byako nta kundi reka nanone ngire nti ikaze n'ubundi mu kiganiro murisanga nawe urisanga hano ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane kunyakira kandi ni byiza ni n'iby'agaciro kugira ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi rya amerika ndetse n'abakunzi bacu njya mbona rimwe na rimwe baca mu gikari bakanyandikira Eh, ni byiza ni byiza none rero eh, narimaze gusa n'uvuga bi- bike mu byo turi buze kugarukaho ariko mu kanya nahoze nibaza ntiharya u rwanda n'uburundi eh, biba abanyamuryango buriya muryango byagiyemo ryari kubera iki nibaza niba mbere y'uko wenda tujya mu bindi twasa n'abagaruka iwacu gatoya byo hari icyo wabisangizaho abanywanyi b'ijwi rya amerika
Eh, ngira ngo u rwanda n'uburundi bari muri uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye Mm.
ariko cyane cyane uburundi kuko ndibuka ko eh, nyakubahwa perezida w'uburundi yagiye muri iriya nama ya cumi n'umunani yabereye i havana eh, yari ariyo eh, yafatiyeho n'ijambo mu- muri kiba
Mm, ni ukuvuga rero ko uh, byo bisanzwe n'ubundi ari abanyamuryango bawo
Eh, bisanzwe ari abanyamuryango b'iryo tsinda ry'ibihugu mirongo irindwi na birindwi wongeyeho ubushinwa nubwo ibihugu ngira ngo ariko banza ari ibihu- ibi- ibihugu ijana I- Eh, hariho bya- by'ibinyamuryango hakaba eh, i- indore- indorerezi cumi n'umunani noneho hakabaho na n'imiryango ngira ngo icumi imiryango mpuzamahanga cyangwa inyuranye Ibyo nabyo- byose biri mu Eh, ib- ibyo nabyo umuntu yaza kubyibazaho ese ibi- ibyo ibyo byitwa indorerezi byo
ibyo ari byose nabyo biba byiyumva mu, mu migambi cyangwa se imirongo migari ibyo bihugu bi, bisa n'ibigenderaho cyangwa se byiyemeje gufatanyirizamo bagira bati ese twakinjiramo cyangwa se ntitwakinjiramo Eh, ni uburyo bwo bwo kugira ngo bafatanye cyangwa se eh, bagire imikoranire iri hafi igihe cyo eh, ibyo basangiye muri ibyo bitekerezo byo kutagira aho babogamiye no muri ibyo bitekerezo eh, byo kuba bakiteza imbere hamwe cyangwa se ba yumvikane eh, muri iyi ndu ko dukize eh, cyangwa se twibihangange mu bya gisirikari mu by'ubukungu eh, ni- n'iby'iterambere ri- rishingiye kuri tekinoloji Mm. mu kanya nari mvuze kuri iriya nsanganyamatsiko y'inama ya cumi n'icyenda izabera muri uganda aho bavuga bati gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi wenda reka tuze kuyigarukaho mu kanya ariko ubushize twari twavuze ku kintu kijyanye n'inyito y'uyu muryango ubwawo Eh, kugeza ubu ni ku ruhe rugero byakwitwa ko ibi bihugu mu by'ukuri koko ntaho bibogamiye kuko ndibuka ko ubushize twari tugiye kukivugaho tugasa n'abagica iruhande porofeseri paul kananura
ibihugu bivuga muri rusange ko ntaho bibogamiye ariko bigeraho bigasa n- iyo ukennye iyo utifashije ugeraho ukabogama kuko ubogamira ku ku nguhatse ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe muri rusange Eh, twamaze no kubona ko isi iyobowe eh, n'ubukungu n'ubucuruzi ubu ngubu ibyo bintu byombi nibyo biyoboye isi Eh, ibihano n'igisirikari biza kubyunganira iyo bibangamiye iyo ibyo bibiri bibangamiwe mu nyungu z'igihugu iki n'iki cyane cyane eh, ibihugu bya rutura
biramutse rero ari uko bimeze eh, ukareba n'amateka y'uyu muryango kuko ubushize twabonye yuko wagiyeho mu by'ukuri ushaka kurwanya ubukoroni hanyuma uza kugenda uhindura usura buhoro buhoro Ah, bi- biramutse ari uko bimeze ahazaza hawo umuntu yavuga ko hameze hate byaba bibaye ibya bwaburo bwinshi butagira umusururu
birashoboka ariko biterwa no- n'abanyamuryango icyerekezo baba bihaye urabona ko ubu ngubu bita ku ku bibazo by'iterambere Eh, ngira ngo mu nama y'ubushize bize ku i- ku bibazo by'iterambere kuri si- kuri sa- kuri siyansi ikoranabuhanga n'ubushaka n- n- n- n'ubuhanga dushya kugira ngo eh, nabo bazamuke mu bukungu kuko bumvise ko ubukungu ari bwo buyobora isi ni eh, ni- mu- mu kuba- ubukoroni kuko nta bugihari nubwo bwahinduye isura niba batakiri eh, mu byo kurwanya eh, ivangura nubwo rihari ariko abantu bafite inzego zindi mpuzamahanga bahu- barimo nabo za- zo guhanganiramo kuri ibyo ibyo bibazo ahubwo ubu ngubu bakaba bashishikajwe n'iterambere n'iterambere rya siyansi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya aribyo bita inovasiyo wenda babona ahubwo uko bahangana n'ibyo bice bindi badashaka kubogamiraho
Mm. Mu- mu- mu kanya asubira kuri iriya nsanganyamatsiko ariko hari umunywanyi w'ijwi rya amerika utelefone ikaze mu kiganiro murisanga
yego murakoze Eh, uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba
aha ndi kigali Ah. mbogamiye Mm.
kugira umuntu urihagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye icyo ni ikibazo cya mbere ibyo ibyabo byame- byamenyeka gute ese hari ibyemezo bifa- bibasha gufata nk'ubu ngubu i- akenshi iyo igihugu kimaze ku- ahanwa byo uruhare rwabyo biba uruhe urugero iyo- igihe leta zimwe z'abasoviyete zari zigi- zitacikamo kabiri haje kubaho umutwe wa madamu byasi warwanyaga abasoviyete ariko ku rundi ruhande ukikiwe na cia y'abanyamerika muri icyo gihe cia ishikiye amirajadi ibihugu byinshi cyane cyane byo mu maj- cyane cyane byi- byo muri leta zimwe za soviyete byagiye bifa- bifatirwa ibihano Mm.
nk'ubu ngubu ejo bundi bino bihugu byo- byo muri afurika y'uburengerazuba ya- kubera hari a- abanyagihugu cyangwa se bamwe bashatse guhindura ubutegetsi bwe bwasaga n'ubugendera kuri leta zabakolonije kuri ubu byabakolonije mbere ariko ibihugu by'i burayi bihita bifata ibihano usanga ndetse n'ibihugu biri muri sediyawo bishyikira ibyo bihano ibihugu akamaro k'ibihugu bidafite bibogamiye kurengera ubusugire bwabyo buba buba ubuhe
urakoze urakoze cyane reveriye karasira reka profeseri paul kananira ndake- ndakeka ko yakumvise neza reka gusubize
Eh, karasira abajije ibibazo byiza ari byo byerekana uburyo uriya muryango kugira ngo ukore neza bitaworoheye kuko eh, ibihugu ntibigira inshuti bigira inyungu niyo mpamvu ku kibazo cya mbere cyo kiroroshye kuva uyu, uyu muryango wabaho wo ufite uko uhagarariwe eh, mu kanama eh, ka eh, k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umu- am- amahoro n'umutekano ku isi kuko ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango kandi ubushinwa buracyari muri uyu muryango ni nayo mpamvu bavuga itsinda miro- rya mirongo iri- mi- itsinda rya mirongo irindwi na karindwi uteranijeho ubushinwa ni ukuvuga ko ubushinwa bus- kuva m- iri- i- i- kuva iri tsinda ryabaho ibi bihugu byakwishyira hamwe ni nk'aho ubu- ubushinwa ari bwo bujyana ijambo ryabo muri kariya kanama gafatirwamo ibyemezo ku isi kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi icyo ngicyo cyo eh, ntabwo ari cyo cyaba gihangayikishije ibyo bihugu ariko mu rwego rw'ibihano urumva ibyo bihugu uretse ko bidashobora gutuma ubushinwa ariko ibihano bibaye ngombwa ko biza kubangamira ibyo bihugu byose ubushinwa bwashyiraho veto Me- muri rusange eh, ni cya kibazo cyo kutagira aho umuntu abogamiye eh, n'uburyo mu busugire bwabo bw'ibyo bihugu eh, bikunze kugira ingorane nyine zo kubogama igihe hari ibihano ibihano byo batabyubahirije ntabwo byakubahirizwa kubera impamvu imwe ni ibihugu mirongo irindwi ni mi- ni- ni- ibyo bihugu bigize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize eh, loni ibyo bihugu bifite eh, mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi urumva rero batubahirije ibihano ntabwo ibyo bihano ntibyaba bifite ingufu nicyo cya mbere icya kabiri eh, murabona kibaki iri ku bihano kuva yabaho Mm, ku- kuva yagira eh, kuva Castro yaba perezida wayo kugera uyu munsi ibihano bya Amerika ariko ubona ko bamaze gukorerayo inama kabiri kandi ibyo ngibyo bigaha ingufu kiba yo gukomeza guhangana na amerika no muri ibyo bihano urumva ko bifiteho akandi kantu k'akamaro mm, gato ariko nk'uko twavuze eh, ibihugu bi bya sedeyao ni n'agahomamunwa k'ibihugu bya afurika bifatira ibihano bikwiye ibi- abaturage ba- b'ikindi gihugu cya afurika abaturage eh, bayikata nabi batitaye ku bantu bahuje eh, inkomoko ubwoko imibereho eh, ah, abantu bamwe bisanzura babaye mu bihugu bibiri bitandukanye mbere bari abantu bari mu gihugu kimwe ibyo byose rero bi- biteye agahinda ariko biteye n'isoni cyane cyane ko ibihugu bya afurika bishobora kuvugirwamo bikomeza kuvugirwamo kugira ngo bitere akajagari muri afurika kugira ngo bitere inzara bene wabo kugira ngo bitere intambara mu baturanyi kandi zidafite ishingiro ibyo bintu ni ibintu by'ubugoryi by'ubugambanyi ndetse tugomba kurwanya twivuye inyuma
Mm. hari ikindi yarabaje reka nsabe eh, masanga na, na, na rwasaba ihangane gato turaje tubaha ijambo mu kanya gato rwose eh, masanga na rwasa mu mbabarire tubwire icyo kita- ese bagira ubahagarariye muri onu ntiba bavuga ijambo bavuga risohoka rite barivugira hehe wari ubaye nk'ugikomozaho uvuga ko ubushinwa ari bwo busa n'ubujyana ijambo ryabo ariko bahagaze bate muri onu
Ni- ibyo twavuze bo bo ku giti cyabo ni uko buriya loni ni ikintu gihuriweho n'abantu bose n'ibihugu byose birimo Mm.
ariko bagize bashatse kugiramo ijambo rimwe mbo- ni ukuvuga ko hari akanama eh, ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano niko gafata ibyemezo bikakaye muri ibyo byemezo rero bikakaye mwaba muri benshi cyangwa mwaba mutari benshi nta- ntacyo mushobora kubihinduramo iyo mutari muri biriya bihugu bitanu bya rutura noneho rero muri ibyo bihugu bitanu bya rutura harimo ubushinwa bwaje buri mu bihugu byashinze uyu muryango I- i- icyo gihe bibaye ngombwa ko inyungu z'uyu muryango zihagararirwa ni ubushinwa bwahagararira izo nyungu ariko ubushinwa nabwo ni igihugu nk'ibi- cy'igihanganye n'ibindi byose nacyo gifite inyungu zacyo bwite kirwanira mu- muri ubu urwo rwego rwo kuyobora isi kandi bafite uko baharirana hagati ya biriya bihugu bya rutura icyo ni icya mbere ariko icya kabiri bo ubwabo nk'umuryango bashyize hamwe uretse ko nyine byaruhanya kubera bwa buryo twavuze eh, bw'iterambere bunyuranye muri buri gihugu mu- n'ubukungu bunyuranye butuma buri wese agenda yiyorobeka cyangwa yifofera agaca hirya y'ibibazo by'umuryango ariko bishyize hamwe mu rwego rwe- eh, rw'igice cya kabiri cy'inama rusange ya loni I- ibyemezo badashyigikiye ntibyacaho kubera ko bagize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize loni ni ukuvuga ko mirongo irindwi ku ijana batoye ikintu cyangwa batagitoye ntabwo cyahita muri muri ruriya rwego rw'inama rusange icyo ni icya mbere icya kabiri hari icyemezo gifashwe mu buryo butemewe n'amategeko ntibagikurikize bafite mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi ibyo bihugu bi- abaturage babyo bagize mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi urumva ko ku- i- ibyo bihano eh, nta gaciro byaba bifite batabyubahirije ariko ibyo rero eh, mu mikorere y'ibihugu ntibikunda kuko politiki y'isi iragoye politiki ngenderwaho ya buri gihugu eh, niyo ishyirwa imbere mu nyungu za buri gihugu eh, kubera ko nk'uko twabivuze mbere ibihugu ntibigira inshuti igira inyungu iyo inyungu zawe utazibona mu byemezo rusange byafashwe uzijyana ahandi ho ushobora kubona ko zabungabungwa
reka twakire boringo masanga ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sanga
akoze cyane uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
kibemerereye mu gihugu cy'u Burundi Mm.
yego
yego komeza
Eh, ariko ntabwo mfise igitekerezo ahubwo mfise ikibazo Mhm.
nkurikiranye iby'uyu mutumire yadushikirije Mm.
nkasanga ko muri iri tsinda ubushinwa aribwo bufise inguvu
yego ariko na ariko naho bufise inguvu biraboneka ko bara- umutumire none ubundi ibi bihugu bitagira aho bibigamiye ntabwo ari ubugoyagoye bw'inguvu nk'ububa bufise aha ndatanga akarorero nk'uburundi ndimwo murakoze urakoze cyane masanga reka duhite dufatira hamwe na rwasa jean paul kugira ngo professeur eh, paul kananura abasubirize icyarimwe Eh, jean paul ikaze mu kiganiro muri sanga Eh, uh- aho uherereye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo jean paul rwasa jean paul niba utwumva ego komeza ntabwo turimo tumwumva reka tumusabe aze kongera ahamagare Eh, professor paul kananura wumvise ibyo boringo masanga avuze ku bijyanye eh, iby- icyo yise ubugoyagoye
yego Mm. U- u- urabivugaho iki atanze n'urugero ku, ku burundi kuri kiriya kibazo cya ukraine
ngira ngo twavuze ko igihugu gifata ibyemezo mu nyungu zacyo ni muri urwo rwego kuri icyo kibazo cya ikirere ibihugu bya afurika eh, bitatoye muri loni nk'uko bisanzwe bitora babiragije inkoni ahubwo ubu bikaba- bikaba bibona ko harimo agahenge ko buri gihugu gitora gikurikije inyungu zacyo Eh, ni muri urwo rwego rero uburundi bwifashe mu- ntibugire aho bubogamira icyo icyo- icyo- icyo kintu ntaho gihuriye n'uko ari uko uburundi buri mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye kuko hari ibihugu biri muri uwo muryango eh, byashyigikiye byatoye mm, muri mu- byatoye mu kwamagana iyo ntambara yo mu- yo muri kirene hari ibindi byifashe hari n'ibindi byatoye uyu icyo gihe ntabwo umur- nk'umuryango ntabwo bigeze baterana cyangwa se ngo babyumvikaneho baze kugira eh, icyemezo kimwe bafata ubu buri gihugu cyagiye gifata icyemezo mu- muri uko gutora eh, gishingiye ku nyungu gifite gishingiye ku mubano gifitanye n'uburusiya cyangwa se gishingiye kuri politiki yacyo mpuzamahanga
Mm. ngira ngo arasobanukiwe bwana masanga reka noneho twakire n'itanga simon ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze Mm.
icyo ngira ngo rero icyo ngira ngo ngarukeho mbaze n'umutumirwa ni ukumubaza ese bafite aho byegamiye bigenga washoboka gute washoboka gute ku bijyanye na na bije ibijyanye no kuba uwo muryango uzakenera aho ukora bije uzakenera no- n'ubundi bu- bu- bufasha busanzwe Ah, bu- eh, ni- ni-
ibyo ni ubwabyo ni imbogamizi yo gutuma uti- uwo muryango utigenga kuko muri loni nyine usangayo umuryango usanzwe ari uw'ibihugu bidafite aho bibogamiye ugasanga nabyo bigizwe n'imbogamizi aminde birashoboka ko umuryango wabaho kuko politike imeze ubu sima bya bindi bavuga ngo ni umuryango utegamiye kuri leta kandi ukorwa n'iyo leta
aha
oya nta- ntabwo ari kimwe n'uwo nguwo reka ahubwo ngira ngo banze ubushize tutari turi kumwe nibwo wari bumenyereza ubundi ariko bitumye tuza no ku- kubisobanura neza ikibazo cya n'itanga gitumye tuza no kubisobanura neza yenda Mm.
ubundi uyu muryango wavutse kubera ko ibihugu byinshi byari mu bukoroni noneho uvuka ugira ngo uh, ufashe ibindi bihugu kugira ngo byikure mu bukoroni ariko eh, bisohotse kandi ibihugu by'icyo gihe byinshi biri kuva mu bukoroni byari bisohotse mu ntambara ya kabiri y'isi yose intambara ya kabiri y'isi yose iza gutera eh, indi ntambara yo bise iy'ubutita geri furuwade hagati y'u- ya leta zunze ubumwe z'abasoviyete na leta zunze ubumwe za amerika n'abanyaburayi noneho ni ukuvuga ko umuntu uwo ari we wese yajyaga eh, mu rwego rwa politiki y'isi yajyaga kuri politiki y'abashinwa iyo bitaga abakomunisite cyangwa se y'abanyaburayi eh, iyo bitaga kapitalisite noneho abandi bihugu bikavuga biti twebwe ntidushaka kujya mu itsinda rimwe cyangwa irindi nibwo bashatse gukora itsinda rindi rya gatatu bavuga ko badafite aho babogamiye ntibari bahabogamiye kuri ibyo bihugu bibiri by'u- by'ibihangange leta zunze ubumwe za amerika cyangwa se leta zunze ubumwe z'abasoviyete ni icyo ngicyo cyo bavugaga kidafite aho aho ku- kutagira aho babogamiye buriya mu- muri mirongo cyenda muri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda Mm.
mu kwezi kwa cumi na kumwe eh, i- ruriya rukuta rwa berire ruguye amerika nyuma ibaye nk'aho ari yo iyobora isi uyu muryango ubundi wari ugombye kuvaho kuko icyo gihe aho- aho- nta- ntaho umuryango wose uba wagiyeho ah, koroni ryari birangiye noneho bo bifuza gukomeza bahindura inyi- i- i- bahindura intego ahubwo ba- bakomeza kuvuga igihe byari birimo nabwo bwari bukennye bwari mu nzira y'amajyambere ahubwo bwo bwaje nyine kugira politiki y'ubukungu nziza yihuse busohoka mu- busohoka muri iyo nzira y'amajyambere ku inshuti bakibuka aho aho aho- aho babanye ni nka kwa kundi nyine umuntu a- a- ava mu giturage agakira akajya gutura mu mujyi ariko ntabwo yi- yibu- yibagirwa ku ivuko ntiyibagirwa abo biganye bakomeza kuba inshuti niba bari inshuti ubwo rero ni- ni- no mu bihugu ni uko bimeze ntabwo ubushinwa bwabibangamiye inzira bwaciyemo eh, bwagiriwe buzi ubu ngubu aho buhagaze ni igitinyiro bufite kandi n'ibindi bihugu eh, biri muri muri ubwo buryo nabyo biri bivamo bigira no mu majyambere Eh, za pakisitani buhoro eh, ariko n'ibindi bihugu mo biragenda bitumbagira mu bukungu ku buryo iyo nzira y'amajyambere bari kuyivamo ariko bakaba bazi ibibazo abandi barimo ahubwo bagakomeza nyine eh, kubabera ijwi aho hirya no hino muri izo nzego zabakandamirizaga hamwe zo zitakibasha ubu ngubu uh, kubakandagira ku gakanu uh, kuko basigaye bakazamura nabo bakakaregeka Mm. turaza kugaruka kuri iyo ngingo mu kanya na cyane cyane kuri icyo kintu cy'abakinanye umupira ubushinwa n'ibyo bihugu nuko mbona abanywanyi bacu babaye benshi bagenda babaza ibibazo reka nsabe si mu yihangane gatoya duhere kwa shukuru gasupari kaze mu kiganiro murisanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane igiwe ikibazo cyane mfite ngaha ni uko mbona ndabona
urihe shukuru
iwe ni mu gihugu cya tanzania
komeza mu ntara mu ntara ya kigoma muri wilaya ya buvinza ni ukuvuga byerekeye iby'ubutunzi bw'ibihugu aho abo bakinanye umupira usanga bamwe nabo bageze ku ntambwe ishimishije kuno munsi ariko nk'ibihugu byacu nabyo kandi usanga bitera bisira inyuma ku buryo bukabije gushyika naho nk'urwaruka usanga rusigaye ruhunga igihugu cyane rukajya mu bindi bihugu kurondera icyo babeshaho none hasaba iki kugira natwe ibihugu byacu bishobore kwisunura gatoyi kw'izo nkunga mubona hamwe bukebuke bishobore gushyira angaraho n'igice cy'abandi baba bageze ku gihe cy'ubu munsi kuko ndabona nk'igihugu cyacu urabona kigeze habi cyane ku byerekeye ubukungu akabazo kanjye karako
shukuru sinzi niba ikibazo cyawe cyumvikana neza ngira ngo wari ushatse kubaza uti cyumvikanye rwose reka musubiza ahubwo shukuru nta gihugu kibeshwaho n'imfashanyo nta mfashanyo ikiza ibihugu ibihugu bibeshwaho no gukora byivuye inyuma gukora bishikamye kugira ngo byiteze imbere nta mugabo utezwa imbere n'undi icyo kirazira kandi nta n'aho twabibonye nta mugabo wubakira undi urugo ibyo birazira nta n'aho twabibonye niyo mpamvu ibihugu byacu nabyo bigomba gukora byivuye inyuma bikajya bikagira imiyoborere myiza ngira ngo buriya tanzania mu minsi ishize cyari igihugu kiri inyuma mu majyambere ariko ubu ngubu kigeze ku mwanya wa cumi mu bukungu mu bihugu bya afurika yenda ntibiragera ku baturage bose kuko ntibiba byoroshye gusaranganya ubukungu ariko bigenda byigira imbere uko bigenda byigira imbere bishobora kugenda bigera kuri bose cyane cyane ko ari igihugu gifite amahoro kuva cyabaho ari igihugu gifite umutekano kuva cyabaho ibintu byose birashoboka kandi kikaba cyaraje kugira buriya umuperezida mwiza magufuri waje kugiteza imbere ku buryo bwihuta n'ubwo impinduka kandi yagiye afata ibyemezo byiza biri mu nyungu z'abatanzaniya bose ziri mu nyungu z'igihugu cya tanzaniya cyane cyane gufata tanzaniya ubukungu bazashyira imitahe mu nganda mu bigo by'ubucuruzi ngo arenze mirongo ine n'icyenda ku ijana igihe cyose umutanzaniya agomba kugira mirongo itanu na rimwe ku ijana icyo gihe ni ukuvuga ko ubukungu buguma muri icyo gihugu n'abandi bose rero bagombye kumwigiraho akaba akarorero iyo ufashe ubukungu bw'igihugu ukabwiharira ugafata ubukungu bw'igihugu ukabushyira mu maboko ya bamwe ntubuhe abene icyo gihe ntabwo uba wubaka igihugu ugisenya ijwi ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri sanga turavuga ku bijyanye n'ibihugu bidafite aho impuguke ku murongo wa telefone dufite idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane umunyamakuru uherereye he baze kugushima mbere wadutegurira uyu munsi nitwe kubera twungutse ibintu byinshi n'ibitekerezo byatugejejeho n'imigambi bafite bamwe barize utubazo dukeya tutarenze dutatu ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe nyine ha- ya- ya- kwiteza imbere natubwire u- u- igihugu igihugu kitishakisha gihora- gihora gihora kiri inyuma y'ibindi nta terambere gifite kugira kija- kiza- ki- kizajye muri uwo- eh, muri uwo mushinga bisaba iki kandi nkanashima nka- nkisabira n'abavandimwe bacu duhora ku isoko mpuzamahanga ry- ry'umurimo turashima leta yacu y'ubumwe nyine kuba imisoro yarayigabanyije ubundi isabira abanya- abanyarwanda bose gukora ubu twese aba- aba- abakozi imisoro yose barayigabanyije Ura- urakoze buri idirisa kintu cyose biri hasi Eh, urako- urakoze urakoze cyane ugira umunsi mwiza sinzi niba mm, ah, nanone ndibaza niba umutumirwa abashije kumva ikibazo cyawe ah, ngira ngo urabaza utese eh, nabyumvise nabyumvise ntugire ikibazo ego Eh, ibihugu ibi- ibihugu byo biri kwiteza imbere twabivuze eh, icyo gihe byari bikennye ubu bikaba biri kwiteza imbere eh, twabivuze harimo ubushinwa ubuhindi eh, ni ibihugu binini bituwe cyane ibyo byerekana ko ngira ngo mu bihugu bi- bi- bikirimo bigikennye ni ni bimwe bya- bya aziya bya afurika na za hayiti nibyo bigikennye cyane kubera ko birimo ingorane z'umutekano birimo ingorane z'u- zu- ingorane z'ubutunzi birimo ingorane z'imiyoborere mibi Eh, ariko bikaba ari n'ibihugu bito bitari bitishyira hamwe I- ikintu ahubwo ibyo bintu byatwigisha ni ibintu bibiri Eh, hari icyo na icyo- reka mpere ku cya nonaha ngarutse ku cyo na- twavuze ubushize Icya- icya mbere byatwigisha ni uko ibihugu bigomba gushyira hamwe kugira ngo bibe binini ibihugu bya afurika barabicagaguye babiciyemo ubuce ni ibihugu mirongo itanu na bine Eh, urumva ni uduhugu duto tudashoboye kugira gahunda y'ubukungu ihamye ihwanye n'abaturage afurika ifite ihwanye n'ubuso afurika ifite kwishyira hamwe rero kw'ibihugu bya afurika kugira ngo habe leta zunze ubumwe za afurika bya- ya afurika eh, imeze nka leta zunze ubumwe za amerika nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma afurika nayo izamuka ikangana n'ubushinwa ikangana n'ubuhindi noneho ikava mu nzira y'ubukene ika- ik- ik- ikava mu nzira y'amajyambere nayo ika- ikajya mu majyambere cyane cyane ko dufite ubu- ubukungu kamere abandi bashingiraho kugira ngo bakire urumva noneho twishyize hamwe ntawaza ku- kuza agenda buri gahugu gato agakubita umugeri cyangwa se agashukisha utuntu duke kugira ngo atware ubukungu bwacyo ahubwo ubwo bukungu bwatuma abanyafurika nabo bazamuka noneho n'utwo tubazo tw'akazi n'utwo tubazo two gusaranganya utuntu duke tw- tw'igihugu udusaranganya na ba rusahurira mu nduru na ba mpatsi ibihugu eh, ni imiyoborere myiza imiyoborere myiza ngira ngo ubushize nigeze gutanga urugero eh, rumwe ku gihugu cya kameruni igihugu cya kameruni muri mirongo itandatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na kane cyahaye imfashanyo y'ibiryo koreya y'amajyepfo ni ukuvuga ko uwufasha aba akize kurenza uwufashwa icyo gihe koreya y'amajyepfo yari ifite inzara kamere yifashisha ibiryo amajyepfo ikiza inshuro igihumbi gukuba inshuro igihumbi ukuba inshuro igihumbi kurenza kameruni muri iyo myaka mirongo itandatu ni iki ubu ngubu ikize inshuro igihumbi kurenza ukubye igihumbi ukubye igihumbi kurenza kameruni ni imiyoborere myiza ni ugukunda igihugu ni ugukora wivuye inyuma Ya- bakayagumiza mu gihugu kandi bakayasangira n'abaturage bose ibyo bakoze ibyo cameroon itakoze icyo ni kimwe ikindi cya kabiri yenda icyo ngicyo sinakivuze n'ubushize ariko noneho reka nze nagitsindagire buriya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na perezidante wa iniverisite yaho yabwiye yuko yari amaze kwanga eh, ko abanyeshuri ijana na batanu eh, bo muri gabo baza kwiga Eh, kuko eh, bo urumva batangiraga mu kwezi kwa cyenda noneho muri gabo batanga impamyabushobozi nyuma umwaka ugiye kurangira a- ababo baje gutangira amashuri bakaza mu kwezi kwa mbere ni ukuvuga ko abandi babaga barangije igihembwe cya mbere bo bakaza mu gihembwe cya kabiri eh, urumva imyigire eh, ntiyari yoroshye ni icyo ngicyo yitwaje yanga abo banyeshuri avuga ngo bazaze ubushize ariko ibyo ngibyo nibyo nibyo yitwaje mu rwego rwa politiki nu- n'urwa mpuzamahanga mu gusobanurira ikindi gihugu kugira ngo hatazamo i- ibibazo bindi ariko je yarambwiye ati ni uko bohereza abo banyeshuri eh, tukabacumbikira tukabigisha tukabaha byose tukabaha n'amafaranga ya buruse noneho igihugu cyabo kikatwishyura nyuma y'umwaka ayo twabatanzeho yose atari ko ubu hashize imyaka ibiri abo bana kuko bakomeza kwiga no mu- hejuru kuko bigaga igice cya mbere cya iniverisite icya kabiri bakaza kukiga iwabo Ba- ba- atari ko bamaze imyaka ibiri batatwishyura n'ibyo nabyo birimo mu byatumye noneho uyu mwaka banga noneho reka twi- twibaze igihugu cya burukina faso ki- na gabo dukurikije uko bimeze gabo ikora ku nyanja ifite amashyamba ifite peteroli ifite iki na burukina faso idafite ikintu na kimwe ni ikihe gihugu cyagombye kubaka amashuri ngo ikindi kijye kwiga iwabo ni ikihe ibyo bibazo rero ni ibyo ngibyo afurika igomba kurwana nabyo imiyoborere mibi isesagurabukungu ikwiharira ubukungu k'udutsiko turi ku butegetsi ntidusangize amajyambere ubukungu n- n- n'ibike bafite cyangwa ibyinshi n'abaturage bose kugira ngo babeho neza kwabo bose kandi dufite n'ibyatuma tujya mu majyambere nk'abandi bose Mm. murakoze cyane professor paul Kabare. dufite abantu babiri ku murongo wa telefoni reka tubafatire icyarimwe dufite hari
murakoze cyane Mm. aho uherereye ikibazo igitekerezo
Eh, ndi mu karere ka nyamagabe ndi mu rwanda Mm.
tumire yabituganiriye kuva kare Mm.
ibihugu bya aziya ndetse na amerika kuko ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba iri muri afurika barutahurira mu nduru abantu bari bigwizaho ubutegetsi nka- Ah, afurika idatera imbere cyane nk'uko ibindi bihugu bimeze. Ah, mu rwanda ugera n'aho u rwanda rwavuye kuva muri bitanu n'icyenda habaye ubwicanyi mu rwanda kuza icyenda kane iyo ni uko twabonye umuyobozi mwiza tugeze muri gatatu igihugu cy'u rwanda ni igihugu ki- ki- gishobora kwivana mu bibazo runaka kigiyemo kikagira inama ibindi bihugu byo muri afurika ndetse no kuba- garuka garuka ku nsanganyamatsiko pacifique garuka ku nsanganyamatsiko yacu
Ah, okay. yakwivana mu bibazo irimo Mm.
ni ugushyira hamwe ni ugushyira hamwe kandi tugahuriza hamwe twese nk'abanyafurika ubwacu ko aba abaza kudufatisha ngo badu- dushyire hamwe akenshi na kenshi usanga hari ibyo baba baje kureba bite- bituma ibihugu byaba bitera imbere umutumirwa atanze urugero kuri kuri korea y'amajyepfo ni igihugu cyabaye imbarutso yo kuzamuka cyane mu mu bukungu bwacyo bitewe n'uko bashyize hamwe babasha ku- guhera kuri bite bafite badategereje amahanga Mm, cya- cyari cyari igitekerezo watangaga cyangwa n'icyo ushaka kubaza
icyo nashaka kubaza Mm,
eh, mubona uko yabitubwiye afurika afurika hari icyo itakoze yenda yagakwiye gukora kugira ngo ugukira hamwe kwayo kugerweho kuko uko bisa kose ntako batagize baratubwira hirya bakatubwira ariko kutwitagerwaho ni ukubera iki urakoze cyane eh, imana pacifique reka twakire na habakubaho norbert ikaze mu kiganiro muri sanga
namwe turabashimiye I- yego urasa ku ntego norbert
mbere na mbere kanshimira ijwi rya mbere kanshimira n'umutumirwa byiza yatanze Mm,
ariko se navuga ni wenda afurika niyo mpamvu idahuriza kuki ijye yemeranya wenda bagakora inama ugasanga ibyo bemeranyije mu nama ntibikurikijwe biterwa n'iki ese afurika kari ubutunzi bwinshi cyane ugasanga niba ba- bavuga ati wenda uyu mutungo uzakoreshwa gutya nanone ntu- ntuhurizwe hamwe ahubwo buri wese akagenda areba ibye biterwa n'iki ibyo ni ibyo rero nagira ngo mbaze urakoze cyane norbert professeur paul kanana ndumva ikibazo cya norbert eh, n'icya n'icya pacifique birajya gusa
Eh, birasa cyane kandi byose aho bihuriye umuntu anabisubirije hamwe kandi akabisubiza neza ni uko afurika itarigenga ikaba igikorerwa mu kwaha na bambatse ibihugu Eh, niyo mpamvu bafata ibyemezo ukabona bamwe ntibabyubahirije abandi babiciyeho abandi eh, bakoze ibidakorwa kubera ko eh, ibyo bumvikanyeho muri rusange eh, bifite inyungu ya afurika eh, bareba umwe muri bo cyangwa babiri muri bo eh, bambatse ibihugu ba- bakabica ba- ba- ba- baka- bakaba- ba- bakabavugiramo noneho bigatuma mm, badakora ibigomba gukorwa kugira ngo abaturage babeho neza afurika nayo ibeho neza ikintu cya mbere ni uko abayobozi batareka abaturage ngo bisanzure umuturage utisanzuye ageraho umuyobozi nawe bamuha imfashanyo cyangwa se bamushyizeho ibyo bintu eh, byombi abaturage batisanzuye ngo babashe gukora neza cyangwa badakora neza Abayobozi- ibyo bintu nibyo byica afurika nibyo bituma kugera ubu afurika ntacyo yagezeho kandi ngo umwana apfira mm, mu ntangiriro hajya kujyaho umuryango rigizwe eh, n'umwami wa maroke eh, na perezida wa misiri na sere ari nawe wari mu bashinze uyu muryango uyu nguyu turimo kwi- kuvuga uyu munsi zunze ubumwe za amerika Eh, perezida wa ghana abikomeyemo perezida wa mbere wa ghana abikomeyemo cyane n'abo ba naseri n'abandi Mm, iza afurika ngira ngo nizo mwashaka kuvuga ororesha ndangize gatoya baragiye ba- bavugira mu bandi bariya ba perezida ba cote d'ivoire n'aba senegali n'abandi nabo bagira itsinda ry'amashaka twebwe ubufatanye bw- nuko aba ari byo baza kumvikanaho bajya mu bufatanye bw'ibihugu ibihugu bifatanya ariko bidafatanye ni nicyo cyangura iyo mibe iyo mikorere mibi yabambatse ibihugu n'abayobozi bakorerwamo na bambatse ibihugu kugira ngo noneho bishakemo aba- abayobozi bashobora guhuza afurika kugira ngo igirire akamaro afurika n'abanyafurika
Mm, none professor paul kananura bi- biramutse ari uko bimeze ko uko turimo tubibona iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo nanone nsubiye hahandi twahereye gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi haba hari ayahe mahirwe y'uko ibi bihugu bishobora kugera kuri iyi nsanganyamatsiko iyo ni insanganyamatsiko isanzwe idafite n'ikivuze muri rusange Mm.
ni nk'insanganyamatsiko zi- z'inama zose ubu ngubu eh, inama zose zi- zibaho zihuza abakuru b'ibihugu ubu dusigaye tuzita nka misa Mm?
Mm.
bavuga bimwe bakora bimwe none se iyo bavuga gu- gusaranganya bazasaranganya iki bavuga icyo basaranganya muri iyo nama Mbese uza- wowe uza- u- umuntu azazana ubukungu bwe aze gusaranganya n'ubukene bwawe Eh, noneho ko abangaba benshi bari mu bukene bazasaranganya ubukene bwabo ko abakize rwose bazabwira abakize ko ari bo bake ba- bati nimudusagurire I- ibyo bintu byo guhora ba- bameze nk'ibishwi biteze Eh, i- i- icyana cy'igishwi iyo cyumvanye naje yazana icyo kurya atazana icyo kurya kirasama n'ibindi bintu ibyo ngibyo ibi by'izi nama bihoraho bi- gu- gu- gusaranganya bazasaranganya iki ni iki wowe ushyira ku meza uza gusaranganya
Mm.
ibyo ni iki bazashyira ku meza muze gusaranganya ko bitarimo I- i- i- baraza baga- ni ni nk'uko iriya nama yindi eh, muri iyi- iyi- y'ubushize yavugaga ngo ibibazo by'iterambere bakiga ku bibazo by'iterambere byo guteza imbere sayansi ikoranabuhanga eh, no guhanga udushya inovasiyo
Mm.
Ba- ba- iyo ubariye iriya myanzuro mirongo ine n'irindwi bafashe usanga nta kintu gifatika kirimo cyo ku- cyo guteza imbere kwiga ah, cyo guteza imbere amashuri ya si- ya siyansi cyo guteza imbere amashuri y'ikoranabuhanga uretse kuvuga ngo bazadufasha ngo tukagabana ngo natwe tukagira ikoranabuhanga ngo ikoranabuhanga eh, ngo ngo bamwe bararyihariye ngo twe ntaryo dufite baryigejejeho namwe nimuryigezeho iyo udakora ntakarye biranditse ngira ngo no muri bibiliya cyangwa ahandi henshi eh, nta nta muntu uzakubakira igihugu nta muntu uzakubakira urugo
none yubakira urugo n'igihugu rero ni nk'urugo rw'abagituye niba mutabashije kukiyubakira ntacyo mwiyubakiye bigufasha mu gutuma ubaho iminsi ibiri itatu ariko ntatuma ushobora kubaho igihe cyose
Mm, uti ni ukwimenya utakwimenya ugapfa none ahazaza h'uyu muryango kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubu ni bibiri na makumyabiri na gatatu uyu muryango urimo uragana he
ntabwo urakomeza uko wakabayeho bakomeze abatega aba- ababibishwi bakomeze babibishwi eh, ababimishwano babimishwano noneho ah, abab'intare nabo bakomeze kuba intare eh, bikure mu mu bibazo genda buri wese azagera aho avuga ati eh nanjye ngomba kwikura mu bibazo mbere nk'abandi Eh, nanjye ndi umugabo mvuga ijambo Eh, ari-
Mm, Professor Paul Kananura mu- mu- ijambo ririhwa yego Mu- mu- mu- musa nkaho muvuze amagambo a- a- aremereye cyane cyane kuri- muri iki kiganiro ku- kuri insanganyamatsiko Mumaze gutanga kuko ah, numvise ko ari ubutumwa bukomeye mu munota umwe gusa turimo dusoza iki kiganiro niki mwabwira abanywanyi b'ijwi ry'amerika niki mwavuga muri rusange
Eh, n'ubukungu n'ubucuruzi iri hano ndetse n'ingufu za gisirikari biza kubishyigikira cyangwa se kubirwanirira ibyo ngibyo nibyo bigenza isi nibyo byagombye kugenda n'ibihugu byacu ariko kugira ngo bigerweho abaturage bagomba kubaho bisanzuye iyo utaretse ngo abaturage bisanzure abandi babihagaze uhabwa intebe ushobora guhabwa ntuhabwe icyubahiro ushobora guhabwa noneho nawe ukaza kumera nka wa mugabo bakubitira mu kabari yataha agakubita abana n'umugore we ibyo bintu bigomba gucika nibaharanire kwihesha ikuzo abayobozi bacu nibaharanire kwihesha ishema nibaharanire kwigira kugira ngo twese tugire afurika n'ibihugu byacu ibihangange
Profeseri Paul Kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano turavugana uri mu gihugu cy'ubufaransa reka ngo ushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ukaba waganirije abanywanyi b'ijwi ry'amerika
murakoze cyane nshimira namwe mwese nshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga muri rusange banywanyi b'ijwi ry'amerika nshimira nadia taha wamfashije kukibagezaho kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma reka ne kubasiga mwenyine mbasigire akaririmbo ka bob marley kitwa africa unite bishaka kuvuga ngo afurika shyirahamwe bijyanye n'insanganyamatsiko twarimo tuganira we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah. To see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? children of the Rasta man. We are the children of the Iron Man. Oh, Africa unite. 'Cause the children wanna go home. Yeah, yeah. Africa unite. 'Cause we're moving right out of Babylon. And we're grooving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be. Rasta man, yeah. Has it been said already? Let it be done. Mm. I tell you who we are. Rasta man. We are the children of the higher man. So Africa unite. Afri Africa unite. yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for its greater than you think. Unite for the benefit of your children. Greater than you think. Africa, awake. Yaya bo, yaya pa, yaya pa. Chimera, po, po, po, po. Africa unite, cause we're moving right out of